radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye akarere ka rubavu mu rwanda kayogojwe n'insoresore ziyita abuzukuru ba shitani bafatana abagore ku ngufu ngeze mu nzira mura n'abantu babiri bahita bankubitira ikinikubita hasi barandika bashyira mu mazuru maze kunkuramo imyenda y'imbere umwe bafataga ingufu umwe mu baturage wo mu kagari ka buhaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubwongereza james cleverly ari i kigali mu rwanda aho agomba gusinya amasezerano mashya azemerera ubwongereza kohereza muri icyo gihugu abimukira n'abasaba ubuhungiro ibyaha byo mu ntambara ya israeli na hamasi bigiye gusuzumwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwongereza james cleverly ari i kigali mu rwanda aho agomba gusinya amasezerano mashya azemerera ubwongereza kohereza muri icyo gihugu abimukira n'abasaba ubuhungiro iyo gahunda yabanje kuburizwamo n'urukiko rw'ikirenga rwavuze ko idakurikije amategeko amasezerano mashya ateganya ko abanyamategeko b'abongereza bazoherezwa mu nkiko zo mu rwanda kugira ngo bahumurize abakemanga imikorere y'ubutabera mu rwanda minisitiri cleverly yavuze ko u rwanda ari igihugu gitekanye dukomeze ku yandi makuru ndi kumwe na edi rwemana eugenie mukankusi umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga shepeyi karim kan aratangaza ko agiye gushyira ku murongo wa mbere byihutirwa ibyaha byo mu ntambara ya israeli na hamas eugenie mukankushi karim kan akobutse mu rugendo rwe rwa mbere na mbere muri israeli no muri palestina iramara yaganiriye n'abayobozi bo muri guverinoma ya palestina barimo perezida mahamud abbas yabonanye kandi n'abanyepalestina bakozweho n'intambara mu itangazo yashyize ahagaragara akiriyo yasobanuye ko anketi yatangije mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe zigikomeza ariko ko noneho agiye kwibanda cyane cyane byihutirwa ku bishobora kuba ari ubwicanyi bwa hamasi n'ubw'ingabo za isirayeli muri isirayeli umushinjacyaha mukuru wa sepeyi yagiye gusuzuma ahabereye ibitero bya hamasi ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi gushize mu itangazo rye avuga ko yiboneye ibimenyetso by'ubunyamaswa hamas yateguranye kandi yakoresheje ibyo bitero byayo yaganiriye n'abo mu miryango yabo byahitanye n'abo hamas yashimuse ibatwara bugwate agira ati ibitero ku basivili b'abanyepalestina b'inzirakarengane ni icyaha mpuzamahanga cya mbere kiremereye cyahungabanyije imyumvire y'isi yose sepeyi yashyiriweho kugira ngo ikurikirane bene ubu bwicanyi mu itangazo rye karim khan avuga ko ibyaha ingabo za israel zishinjwa bigomba gukurikiranwa mu maguru mashya n'inzego zigenga asobanura ko azakorana n'abashinjacyaha bo ku mpande zombi mu rwego rw'ubwuzuzanye kuko sepeyi ikurikirana ibyaha aho ubutabera bwananiwe cyangwa budashaka gukora akazi kabwo palestina ni umunyamuryango wa sepeyi israel yo ntirimo ntinemera ububasha bwayo ariko karim khan yemeza ko sepeyi ifite ububasha ku byaha by'intambara bya hamasi muri israeli n'ibya israeli mu ntara ya gaza urwego nshingabikorwa rw'ishami rya onu ryita ku buzima oms ruzakora inama yihutirwa ku itariki ya cumi z'uku kwezi kwa cumi n'abiri ku bibazo bidasanzwe by'ubuzima muri gaza na sisi jordania muri palestina oms yemeje yabonye ubusabe bw'ibihugu cumi na bitanu byifuza ko iyo nama yakorwa izatumizwa n'umuyobozi mukuru w'iri shami rya onu abyumvikanyeho na katari izayakira urwego nshingwabikorwa rwa oms rugizwe n'abantu mirongo itatu na bane kandi baterana buri kwezi kwa mbere bagatunganya gahunda yayo ku bireba inama rusange leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ubushinwa ubuyapani ni bimwe mu bihugu biri muri iyo myanya muri iki gihe intumwa y'abanyepalestina mu muryango w'abibumbye i geneve mu busuwisi ibrahim karayish yavuze ko iyo nama ishobora kuzibanda kuri gaza yibasiwe n'intambara hagati y'umutwe wa hamas na israeli ariko ko izanavuga ku bitero byagabwe ku rwego rw'ubuvuzi muri israeli na sijordaniya yigaruriwe ibitaro bike muri gaza nibyo bikibasha gukora biturutse ku mabombe ya israeli hari kandi ikibazo gikomeye cy'umubare munini w'abantu barimo kuhagera barakomeretse imibare ya oms yerekana ko habaye ibitero magana ane makumyabiri na birindwi ku bigo nderabuzima byo ku butaka bw'abanyapalestina kuva hamasi igabye igitero muri israeli tariki ya karindwi ukwezi kwa cumi iki gihugu nacyo nyuma kikaza kwihimura n'ibitero by'indege kandi kikavogera intara ya gaza muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha fbi mu cyumweru gishize cyateye muri yombi manuel hoka wabaye ambasaderi wa amerika muri bolivia akekwaho ibyaha byo kunekera guverinoma ya cuba edi rwema nk'uko ikigo ntaramakuru ep kibitangaza fbi yari imaze igihe kirekire igenzura manuel rocha ubu w'imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko ku wa gatanu w'icyumweru gishize yamufatiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu FBI irega Rocha gukorera mu ibanga leta ya Cuba atabifitiye uruhushya ubusanzwe amategeko ateganya ko umuntu ushaka gukorera ikindi gihugu ari imbere muri leta zunze ubumwe za Amerika agomba kubanza kwiyandikisha muri minisiteri y'ubutabera rocha yavukiye mu gihugu cya colombia muri amerika y'epfo ariko akurira mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika bize za kaminuza z'ibihangange za yale harvard na georgetown yatangiye gukora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe yabaye umudiplomate imyaka irenga makumyabiri n'itanu birimo kuba umukuru w'ibiro by'inyungu za Amerika muri Cuba mu gihe nta ambasade ibihugu byombi byari bifitanye. Yabaye kandi ambasaderi muri Argentine na Bolivia. Nyuma ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Rocha yagiye gukora mu bigo by'ubucuruzi by'abikorera ku giti cyabo.
murakoze edi rwema na ejeni mukankusi kuri ayo makuru avuga hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu human right watch rirasaba repubulika ya demokarasi ya kongo guhangana n'ikibazo cy'ubwicanyi bushingiye ku moko timuharisha ishimwe human right watch yasohoye iri tangazo ifatiye ku rupfu rw'umusirikare w'umututsi wo mu ngabo z'igihugu fardc ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe gushize igice cy'abantu bateraguye amabuye liyetona patrick gisore kabongo w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko baramwica mu mujyi wa goma Human Rights Watch ivuga ko bashobora kuba baramujijije isura ye n'ubwoko bwe bavuga ko ari umusirikare wa M23 ku banyekongo M23 ni y'abatutsi Human Rights Watch isobanura ko benshi muri bo bemera ko abatutsi bose ari abayoboke ba M23 yongeraho ko yabonye amakuru afatika avuga ko leta ya kongo yafungiye ubusa abatutsi benshi muri iyi myaka ishize nayo ibarega gukorana na M23 iminsi ibiri nyuma y'iyicwa rya Liyetona Gisore Kabongo wakomokaga mu ntara ya Kivu y'Epfo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yamaganye iri tangazo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kumwe asobanura ko Kabongo yazize isura ye naho igisirikare cya Kongo cyatangaje ko kibabajwe n'iyicwa rye ariko kuri Human Rights Watch kubyamagana byonyine ntibihagije irasaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo ihangane n'ibibazo by'urwango urugomo n'ubwicanyi byibasira ubwoko no guhana ababikora bose urakoze timu harisi ishimwe nongera uko ingabo z'umuryango w'afurika y'iburasirazuba ease zatangiye kuva mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage barasaba ko leta yafata ingamba zo kurinda uduce izo ngabo zari zisanzwe zirimo ariko banashinja izo ngabo kuba zaragize uruhare mu gufasha umutwe wa m makumyabiri na gatatu ni inkuru ya jimishu kandi bakomera manda y'ingabo za yase ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo izarangira tariki umunani ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka uyu mwanzuro wafashwe tariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango ubwo bateraniraga ibijumbura mu burundi icyo gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu binubiraga icyo bitaga ubufatanye izi ngabo zigirana n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zirwanya igisirikare cya kongo frdc kuva kuwa gatandatu mu cyumweru gishize izi ngabo za yase zatangiye kuva ku butaka bwa kongo izirimo kugenda ni izo mu gihugu cya kenya zari zarerekejwe mu teritwari ya rucuru no mu gice kimwe cya teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa kongo bavuganye n'ijwi ry'amerika baravuga ko bashimishijwe no kubona izo ngabo zirimo kuva ku butaka bwa kongo byatubabaje cyane kuko eyase nta kazi ko yadukoreye icyo ubutumwa bwari bwazanye muri kongo kugira ngo ibukore kugira ngo ibukore ubwo bwarayinaniye no kugenda iri kugenda yava mu mapozisiyo ingabo za guverinoma zaba zitari zahagera kugira ngo zongere tena zihajye ugasanga emuventura yamaze kuhagera kare ni ukuvuga ngo yari poroshe koraboratere y'umwanzi leta yacu yiyambaje yeyase kugira ngo izidufashe umwanzi emuventura ariko eyase igihe cyayo cyo kugenda kigeze emuventura ahubwo ariho imaze kuja ahenshi itari ifite tugasanga ko eyase yabigizemo uruhare cyane kugira ngo M23 igomye kugira imbaraga icyo aba baturage bavuga ko bashaka ni ukubona igisirikare cya Congo FARDC gikora ibishoboka mu kwigarurira uduce twose EAC yari isanzwe ifite mbere y'uko ituvamo ibyo bikaba no mu rwego rwo gukumira M23 kutigarurira utundi duce two muri iyi teritware twebwe nk'abaturage icyo twasaba guverinema kwari ugusaba guverinema ko yashyiramo imbaraga igihugu cyacu gifite abasirikare benshi iyo cyonyine cyikorere kirebe ko cyarwanya umwanzi kuko ntabwo wajya kuyambaza ku muturanyi aribo babifitemo uruhare icyo nasaba ko ubuyobozi ni uko bwakoresha imbaraga zose bugakora hasi no hejuru kugira ngo bubashe kwirukana umwanzi ave muri ibyo birindiro ndetse bumwirukane ngo bumujyane kure kuko twebwe nk'abaturage dukeneye yuko tubona amahoro sosiyete sivile yo mu teritwari ya rucuruyo ivuga ko ubu leta ya kongo ikwiye gukora ibishoboka mu kurandura burundu inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu no guha imbaraga iyi mitwe ya wazalendu yishyize hamwe mu gufasha leta ya kongo kurwanya m makumyabiri na gatatu abisi tiyeri ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri grupeme ya bambo mu sheferi ya bwito kuvuga ngo yasiragiye ni ukuri abaturage bo hasi bo bafite analize iririmite bagomba kubona yuko umwamvu uri M23 yiyorosaga watobotse ariko se urundi ruhande urareba M23 yakubitwaga igahungira muri EAC ariko nanone ibirindiro bya EAC bikaba byari bifite ubudahangarwa ku ngambo y'igisirikare cya Congo na Wazalendo none ubu ngubu rero bagiye kurwana igiye kuba bw'intare n'ingwe biri kurwanira ahantu hadatuwe ibyatsi rero aribo baturage barahababarira cyane mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika kuri telefoni Major Willy Ngoma umuvugizi wa gisirikare wa M makumyabiri na gatatu yemeje ko ingabo zabo zigiye gusubira mu birindiro zahoze zirimo mbere y'uko EAC bifata uyu kandi yongeyeho ko igiye guverinoma ya Kinshasa itaganira nabo M makumyabiri na gatatu itazigera ishyira imbunda hasi kabisa tunahakikisha ulimwengu yote turamenyesha abantu bose ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zirimo kuva mu birindiro byazo ariko kugeza ubu leta ya Kongo ntabwo ishaka kuganira natwe kugira ngo turebe icyo twakora mu kugarura amahoro n'umutekano ibyo rero bigatuma twebwe nka M23 tumenyesha abantu bose ko ibyo bice yasi yari irimo byahoze ari ibyacu kandi tugomba kubisubiramo vuba na bwangu mu gihe ingabo za yasi zirimo kuva muri Kivu ya ruguru aho zari mu butumwa bwo gufasha za Kongo mu kurwanya M23 imirwano ikazikomeje kugenda yegera umujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi kuva mu masaha ya mu gitondo imirwano yakomereje muri lokalite ya Malehe mu birometero makumyabiri na Sake no muri santere ya Musheki aho imirwano ikomereje amakuru atugeraho yemeza ko kugeza ubu abaturage bakomeje guhunga berekeza Sake abandi bajya Bweremana no mu misozi ya Karuba iyi mirwano irimo kuba ihanganishije umutwe wa M makumyabiri na gatatu n'imitwe ya Wazalendu ifatanyije na FARDC Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda burasabira fideruza abakiriho gakire igihano cyo gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni eshatu z'amafaranga y'amanyarwanda aregwa icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gishingiye ku rwandiko rw'inzira rwahabwaga abayoboke b'ishyaka ishema ryahoze riyoborwa n'uwari padiri Thomas Nahimana Fidel Gakire uzaba akiriho yari yaragizwe minisitiri w'abakozi n'umurimo mu kiswe leta y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro yasabye gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha urukiko rukazamugira umwere Fidel Gakire yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize avuye muri Amerika aho yakoreraga ibikorwa bya politiki iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu haravugwa agatsiko k'abantu biyisa abuzukuru ba shitani igafata abagore ku ngufu abahatuye barasaba leta gukaza umutekano wabo inkuru ya Gloria Tuyishimiye umutekano muke mu duce tumwe na tumwe tw'akarere ka rubavu ukomeza kwigaragaza aho abaturage bavuga ko babuzwa amahwemo n'agatsiko k'abiyita abuzukuru ba shitani gusa kuri ubu noneho ubugizi bwa nabi bukorwa n'izi nsoresore bukomeje gufata indi ntera aho bamwe mu bagore bavuga ko basambanywa ku ngufu n'abagize ako gatsiko ijwi rya amerika yageze mu murenge wa rubavu akagari ka buhaza hamwe mu bakunze kwibasirwa n'ubugizi bwa nabi bukomeje kurembya abaturage baturiye ni uko tuhasanga umubyeyi utifuje ko imyirondoro ye ijya mu itangazamakuru uyu mubyeyi avuga ko hashize ibyumweru bibiri afashwe ku ngufu n'agatsiko k'amabandi nk'uko impapuro zo kwa muganga zabitugaragarije ku maso babona agasa n'umuntu ugihungabanye ndetse agifite ibikomere yatewe n'abo bagizi ba nabi yatangiye bwijwi rya amerika uko byagenze ngewe naratashye mvuye mu kazi nkora ngeze mu nzira mpura n'abantu babiri bahita bankubita urushyi nikubita hasi baranika bashyira intoki mu mazuru maze kunkuramo imyenda y'imbere umwe bafataga ingufu ubwo rero kubera ko bari bamfunze umunwa n'intoki bazishinze mu mazuru ubwo nkabura uko naka ntabaze yakomeje atubwira ingaruka gusambanywa bikomeje kumugiraho zirimo no kuba kuri ubarara ukubiri n'abana be ingaruka zirindiho kubera ko sinshobora gutaha nsigaye ndaraho rero abantu kubiri n'abana abantu kubiri n'abana n'imiti bampaye kuyakira byarananiye kubera kuyinywa nta mbaraga ngira abantu baratambuka bakandyanira inzara ahantu ugiye ko nta muntu ugeze ngirana nabo ikibazo nkumva bijyana kure n'ubu numva mfite ubwoba kuko na saa kumi n'ebyiri sinshobora kugenda abaturanyi b'uyu mubyeyi nabo bemeza ibi byabaye kuri uyu mubyeyi ko ari agahomamunwa uwamahoro charlotte ni umubyeyi w'abana babiri rero ubwo yari atashye mu masaha atatu aranadusezera amaze kudusezera turataha nawe arataha hashize nk'iminota mirongo itatu agiye umva umuntu ari gutabaza abana banjye abana banjye ndabasize abana banjye ndabasize ikingura urugi dusohoka tujya kumureba turebe ikintu abaye bavuga ko bibagiraho ingaruka ku gihe batangirira ndetse banarangiriza amasaha y'akazi biratuzengereje kuvuga ngo niba se uba none uzi ngo ufite ibihumbi icumi ukaba ufite ubwoba bwo kugenda ntiba urabona ko byabaye ari ku manywa saa tatu saa tatu kumva umuntu y'irubavu saa tatu ataba akiri mu muhanda kandi u rwanda twemerewe gukora kugeza amasaha makumyabiri n'ane urumva ari byo ariko urumva ubundi akenshi uragenda saa tatu ngo ukaba uri kwikandagira mu gitondo ntiwabyuka saa cyenda ubuze ngo urahura nabo kudaha n'abagizi ba nabi nk'uko bikwiye ni bimwe mu byo abaturage bongeye kubwira ijwi rya amerika twagombye kugira nyine umutekano usesuye bakadufasha abo bantu bakafatira ingamba kuko n'uwo bafashe akoze icyaha nk'icyo ejo usanga namuhuye mu nzira bakamujyana ejo ukuntu ukamubona bakongera bakabagarura umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib dr thierry murangira tumubajije kuri ingeso idasanzwe yadukanywe n'insoresore ziyita abuzukuru ba shitani yadusubije ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo kugeza ubwo twarangizaga gutegura iyi nkuru icyakora mu mboneza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda basanga intandaro y'ubugizi bwa nabi bwiganjemo kwiba kwambura n'ibindi bituruka ku nzara ari ukubura akazi by'umwihariko biri mu rubyiruko aho benshi babura amahitamo bakishora muri izo ngeso uyu ni umuhoza ingabire victoire ukuriye ishyaka daf umurinzi urumva rero ni ikibazo gikomeye cy'ubukene iyo hari ubusumbane mu gihugu abakire bagakomeza gukira cyane n'abakene bakagenda basubira hasi ubukene bwiyongera izo ngaruka nta zindi ni umutekano mukeya uba kuko umutekano wa mbere si uw'amasasu ahubwo ni mu gifu icyakora akavuga zimwe mu ngamba zakemura ibi bibazo mu gisubizo cya vuba ni ugukora ku buryo ibi- ibi- ibiciro ku masoko bigabanuka uko leta yari yatanze ivuga iti imisoro iragabanijwe abantu bacuruzwa ku biciro bikeya ntibibe gusa no ku muceri bikaba ku bicuruzwa byose nkenerwa bya buri munsi mu buzima bw'umuturage ni ugukora kugira ku buryo tugira umubano mwiza n'ibihugu bya- by'abaturanyi kugira ngo ibiribwa byongere biboneke imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha rib igaragaza ko ibyaha ibihumbi mirongo itatu n'icyenda aribyo byakurikiranywe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani uyu mubare waje gutumbagira mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ugera ku byaha birenga ibihumbi mirongo ine n'icyenda hanyuma ugera ku byaha ibihumbi mirongo itanu n'umunani mu mwaka wa bibiri na makumyabiri gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe mu gihugu cya tanzania ibangamiye cyane impunzi mu nkambi ya nduta na nyarugusu hari abafite ubwoba ko bashobora kwasiga ubuzima james jovine ikigo cy'igihugu kiraba ibijyanye n'ikirere cyatangaje ko uyu mwaka hazorwa imvura nyinshi mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya tanzania harimo intara ya kigoma icumbikiye impunzi zo mu nkambi za nduta na nyarugusu haraciye hafi ukwezi kose imvura itanguye kugwa imyuzure ahanini ibangamiye abanyagihugu mu duce tumwe tumwe gusa amarira ni menshi mu nkambi za nduta na nyarugusu mu gihe batuye mu nzu zishaje cyane abana abakenyezi bibungenze abageze mu zabukuru hamwe n'abo amagara yagoye nibo hanini babangamiwe bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika aha batubariye uko babayeho muri iki gihe Eh, iyo imvura iguye turavirwa cyane bivanye n'amahema kubera yamaze guhera bayaduhaye igihe kirekire kira- kiraheze amahema ya- yagize bayaduhaye kuko duhahura n'ibivumbuzi ugasanga kirayitatamuye ihema ikaguruka igashyitabagurika rero uca usanga umaze kuyisubiza ku nyu- ku nzu kandi uca usanga iri kirava guma iri kirava twaba duhagaze nta muntu ashaka gusinzira imvura yanjanye kandi iri hepfo rero isanzwe iri n'ikimugu urabona ko nigwariye kubuna ukajya n'akare n'akabumbiwe n'abana karahetse rero agashitingi nako karahetse burya imbere nagiye nshyiramo ibipapuro bimwe urabibona bintu byo dufite inyindi nguma nshyiramo bikanga oya no kurinda mu kaga kamwe ka mbere inzu no ku inyuma naho yaratambutse kubera uku- ukuva ku bwa mbere urabona umugore yayirukanse iyo ku bigo ngo arimo arahiga ariko umuha agashitingi tukiri gushyirako ni ukuri dupapuro umwe buri ngaho mu nzu nta namba yabonye iyo imvura iguye kubera iva ica abana bose tuca dukunganira uruhande rumwe tukarara twicaye tumaze kurara twicaye n'abana rero bihitiye hari igihe abana ndabasembereza hari igihe nyine tuguma ngaho uko nyine ubundi ikibazo nyine ni kubera iva kandi kakaba ari n'akazu gatoya muri make dufise inzu z'amahema ziguma zatabutse ibi- ibivumbuzi ugasanga nk'aha twibera mu biti igiti gikuye no ku nzu kirayitabuye ugasanga turaratwa duhagaze muri make ku imvura yimaze ku ishyirahamwe rigenewe igisata cyo kubaka amazu mu nkambi za Nduta na Nyarugusu Norwegian Refugee Council yemeza ko haciye hafi imyaka itatu cyaragabanije ku rugero runini igikorwa cyo gusanura amazu kubw'impamvu zo gukena amafaranga naho biri uko minsi yose impunzi zitakambira hasi cyo kimwe na leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi no kubaha imfashanyo zikwiye cyane cyane muri iki gihe cy'imvura nyinshi niwe nk'ubaje bakansakarira akazu kanje n'ubundi nkaba ndibundiyemwo ni ukuri imana yobimfashije jewe nta kindi nosaba n'umuryango n'utwo twana mfite tukaronka aho turyama tutarara mu kiziba cyangwa turibwe n'umubu ni ukuri ikintu twoba- twobasaba ni nk'uko badukurikirana natwe nk'impunzi nimba ari bacu cyangwa ihema bakagira gute bakaza kudusakarira kugira ngo natwe turare heza n'agafuma ntikatarare ko nka jewe ndafise ibibazo bikomeye ngaha imvura iguye siha abana baryama mbere byaroromoka bigira gute bishikira aho abana baryama twamuha kubadira ihema dushira ruguru dushama dushiraho akandi kantu kakareparepa niho wohagarara ngaho wokabona kugira ngo abana baronke ukuntu baryama no kubakirwa tukubakirwa kwere urabona nkatwe tu- utu tubakiwe ntitworohewe aho usanga ifu usanga no kurura yamaze kurura kubera uku- ahava kweri bora bakaka- bakakidufasha nka twebwe nyene tutubakiwe imvura irimo kugwa mu gihugu cya tanzania yahitanye abantu barenga mirongo ine mu ntara y'ama y'amanyara iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya tanzania kuri uyu wa mungu gusa mu nkambi za ndutana nyarugusu uretse ingorane z'uburaro n'imbeho nyinshi nta sanganya zirenze ziraba gushika n'ubu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika abayobozi mu nama y'umuryango w'abibumbye ku bibazo by'imihindagurikire y'ikirere ibera i dubayi muri leta za emira z'abarabu bavuga ko ari ibibazo bikomeye bituma abantu barwara temuharisi ishimwe iki kibazo kiganiriweho bwa mbere kiyongereye ku kibazo nyirizina cy'imihindagurikire y'ibihe gihangayikishije isi muri iki gihe abayobozi n'impuguke bateraniye muri iyi nama bavuze ko imihindagurikire y'igihe ibangamiye iterambere ry'ubuzima rusange ibituma abantu barwara batanze urugero mu gihugu cya bangladesh gihanganye n'indwara zirimo virusi ya denge abahanga bavuga ko byatewe n'ubushyuhe bukabije bwiyongereye ndetse n'ibihe birebire by'imvura igwa igatera n'imyuzure muri pakisitani naho iki kibazo cy'ibihe bihindagurika cyatumye habaho imyuzure yateje indwara zirimo malariya yiyongereye ku kigero cya magana ane ku ijana mu nama nk'iyi yabaye umwaka ushize yarangiye iki kibazo kitaganiriweho abayobozi bari muri iyi nama bavuze ko iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gitera ubushyuhe bwinshi n'imvura ibituma imibu itera malariya irushaho kororoka ubu mu bice byinshi by'isi bitandukanye biragaragaramo abantu benshi barwaragurika indwara zifitanye isano n'uko ikirere kirushaho kwangirika iki kibazo kandi cyagaragaye no muri afurika ahari imisozi miremire ubundi irangwaho ubukonje ariko ubu hibonekeje imibu itera malariya ndetse hagaragara na korera mu bice byinshi indwara ishobora kwica mu gihe gito itavuwe umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms tedros adenom gebreyesus yabigarutseho
imihindagurikire y'igihe iterwa na bimwe mu bikorwa by'abantu birimo gutwika ibiti biri mu bigira uruhare mu gutuma habaho umubare munini w'abarwara korera kandi uko isi yacu igenda irushaho gushyuha niko bituma imibu itera indwara ziteje akaga urugero nka dengue kikungunya zika no kugira umuriro indwara zigaragara ahantu zitigeze zigaragara mbere
muri bibiri na makumyabiri na kabiri ibihugu mirongo ine na bine byo ku isi byatangaje ko urugero rw'indwara zarangwagwamo rwiyongereyeho makumyabiri na gatanu ku ijana ugereranije n'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe urakoze timu hari ishimwe hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande dore umugani w'uyu munsi kora ndebe iruta vuga numve umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho umuntu